urumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabasuhuza inshuti muduteze amatwi mbahe ikaze muri ibi biganiro muri iki gitondo muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi nyuma y'aho urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri icyo gihugu rutangarije ko general evariste ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka cndfdd ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu abanyapolitike batandukanye bakomeje kuvuga uko bakiriye icyo cyemezo agatorwasa uyoboye ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije twayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishikirije yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro kandi ikindi twabonye ni uko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba uravye ingabo zari zihari zifoye ntiwiho kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza wibaza ko byari ibindi bintu ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo n'ikihe turetse ivyo vy'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba kubera yuko ikigaragara mu burundi ni uko abafise igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijana abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafise kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka iryo hinduka rero bobo ntibarishaka nta n'iryo duteze kubona muri muri muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekererako hari abategetsi bahiganwe muri ayo matora eka abanyapolitiki bahiganwe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare bakaba basaba abanyapolitiki bose ku kubungabunga amahoro n'umutekano abo banyapolitike bo mu bavuga kw'ibyo ni uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu burundi uhungabanwa nande ko uhungabanwa n'imbonerakure zigwa zirabonera abantu zibaburabuza ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe none icyo tuzokora tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga dukora iby'amategeko aturekurira hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabe iyo bazojana uburundi mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro itubaha inyishu ibashimisha muzoca mwitura sentare yo mu bihugu vyo mw'ishirahamwe rya afurika y'ubuseruko uyu mugambi muracawufise uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ivyo samakunga azotunganiriza abarundi mu gihe abarundi batazumva yuko bakeneye gushira ubutungane imbere amahoro mu burundi azoguma arayavugwa ku rurimi mugabo mu mitima atayahari hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora bakavuga ko mu myaka itanu iheze umugambwe mwari murongoye waronse amajwi ari arenga gatoya icumi bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga mirongo itanu abo mu ishuri abo ni ba bandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe abatoye ko tubazi n'abibye ko bo nyine bimanga ko bibye mbwa ko atakundi kugira bagumye ubutegetsi bababwirizwa kwiba ubumva ikindi muntu yobabwira ari gike wibaza ko abarundi banezerewe no kwama bacurwa bufuri na buhoro batora imivyimba batora imivyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo uwagiriwe n'abakaba ari wapfungwa ibyo nibyo abarundi bibaza ko bahisemo oya namba abarundi bahisemo impinduka mugabo kubera yuko abamenyereye guciza abandi biganje habuze bati ntibishoboka unyene baravyivugira ku mugaragaro ibindi vyemezo turetse ico gitsure n'izo nguvu muvuga ko umugambi uri ku butegetsi na n'umurwi wari ujeje gutunganya amatora vyakoresheje ibindi bintu vyerekana ko mwatsinze koko nko mu ntara nka zose n'ibihe uravye uravye ahantu usanga umuntu bavuga ati bakavyemanga nabo nyene ti uriya yatoye inshuro mirongo ingahe uriya yatoye inshuro mirongo ingahe ivyo si vyemezo bihagije iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye ukibuka yuko na seni byayinaniye gushira habona urutonde rw'abatora ugasanga ku biro bimwe vy'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajenama ba komine kandi n'amatora yabereye umwanya umwe ibyo biyumva wowe bisigura gute agatongo rwasa umukuru w'umugambwe cnl mukaba kandi n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika agatorwasa mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije mu rwanda leta irasaba abanyamuryango b'ubwisungane bwo kwivuza mutuelle de sante kwishyura imisanzu yabwo hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe iravuga ko mu myaka ishize abanyamuryango batishyuye ubwisungane uko bikwiriye bamwe mu barebwa n'iyi ngingo bakunze kuvuga ko babura ubushobozi bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza inkuru ya eric bagira ubusa batangiza ubu bukangurambaga bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli de sante ababishinzwe bumvikanisha nta shiti ko abanyamuryango bagombye kwishyurira imisanzu hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri abishyuye ubwisungane mu kwivuza bari ku mpuzandengo ya mirongo irindwi n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana mu gihugu hose ni imibare biboneka ko izamuka gake cyane ukurikije n'uko bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda bari bishyuye bari kuri mirongo irindwi n'umunani n'ibice bitanu ku ijana ni mu gihe ubusanzwe intego y'ubutegetsi ari uko ubwisungane mu kwivuza bwagombye kuba bwishyurwa ku kigero cy'ijana ku ijana ubutegetsi bukavuga ko nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma hari utishyura mituweli de sante madame inyasiyeni nyirarukundo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ashinzwe imibereho myiza y'abaturage ndagira ngo mbasabe byumvikane nta mpamvu yo kutishyura mituweli iyo ari yo yose yashakirwa igisubizo nk'uko utakwirirwa utanyweye amazi nk'uko utareka guhumeka ntibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima n'ibindi bishakishwe nyuma ariko ujya kugura iki ujya kugura bya bindi bindi nabanza yibaza atari ko se mfite mituweli mituweli iba ari iza mbere y'ibindi byose mbere yo kugira naho impamvu zo zirashakwa zishobora no kwiyongera cyangwa zikagabanuka ariko twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yagatumye utagira ubwishingizi mu kwivuza ubukangurambaga busaba abanyamuryango ba mituweli do sante kwishyura hakiri kare butangiye nyuma y'igihe gito ubutegetsi bufashe umwanzuro ko uzajya amara kwishyura azajya ahita yivuza atarinze gutegereza ukwezi ni ingingo abanyamuryango ba mituweli do sante bashima ariko nanone ku bw'ibihe ngo hari aho bishobora kuzagora kubera ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda ku mibereho y'abatari bake nitugira amahirwe tukabona kwishyura mituweli uno mwaka ndeba bikomeye ni byiza ntacyo nta kibazo biragoye nese kureba akazi kapfuye ntaho tuyakura urabona umuntu ajyaga yishyura akivuza hashize ukwezi ugategereza muri uko kwezi wishyuyemo ukarwara bikaba ngombwa ko ujya muri pirive ukishyura amafaranga igihe ufata mituweli ikazanashyira utivuje amafaranga kuyabona byo biroroshye ntabwo byoroshye ntuntuza abantu batandatu mu rugo rero bashyize mu cyiciro cya kabiri nishyura bitatu bitatu ariko nari nkigerageza kuyabona bye byose ubwo bashyizeho iriya gahunda y'uko tuzajya twishyura mituweli igahita iboneka n'utayishyuraga ahubwo nawe azajya yishyura kubera akurikije n'iyo gahunda nziza cyane bashyizeho abanyamakuru babajije leta niba yiteguye gufasha abo bizagora kubera icyo cyorezo ivuga ko kuzagira bifasha kubona ubwo bwisungane mu kwivuza kubera kugirwaho ingaruka na covid cumi n'icyenda bizasaba ubushishozi bwinshi leta ikavuga ko abanyarwanda benshi bishoboye kandi ko ari n'abakozi kugeza ubu bamwe mu bakunze guseta ibirenge banga kwishyura ubwisungane mu kwivuza bavuga ko babiterwa na serivisi mbi zitangwa n'abashinzwe ubwo bwisungane aha twavuga nko kubana n'ubu ku ndwara zikomeye umunyamuryango wa mituweli do sante aba agomba kwirwariza gana regisi rugema nshuro ukuriye ikigo rssb gifite mu nshingano mituweli de sante akavuga ko ibi bitekerezwaho uko umwaka ushize undi ugataha icyo ni ikibazo tuduhoza ku mutima nta kintu kibabaza nko kubona umunyamuryango wishyuye agira ikibazo ariko ugasanga kubera ubushobozi buke bwa mituweli ikirimo kwiyubaka ugasanga ntabwo tubashije kubimufashamo turi mu biganiro umwaka uko uje duhora tureba ese ni iki twahindura kuri pakeji ukareba n'ibiciro ku isoko nanone by'imiti ikomeza izamuka ikomeza izamuka igiciro cyo gutanga serivisi nacyo kigenda kizamuka amafaranga ya mituweli muzi ko ntarahinduka kuva imyaka yose so ibyo byose tubyigaho tukareba mu bushobozi bwinshi buhari ibyakorwa bigenda bihinduka mu minsi yashize nibwo ikigo rssb cyatangaje ko gifite icyuho cya miliyari makumyabiri z'amafaranga zagombye kuba zarishyuwe n'abanyamuryango ba mituweli hagakomeza kuzamuka impungenge za bamwe ko umusanzu wa mituweli do sante ushobora kuzongerwa mu gihe n'uwari uriho utishyurwa uko bikwiye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda ivuga ko kubera imikorere idahwitse hagati ya rssb mituweli do sante na minisiteri y'ubuzima hari ibigo nderabuzima n'ibitaro bitishyuwe agera kuri miliyari ebyiri n'iyo miliyoni magana atandatu gusa rssb yo yabwiye abanyamakuru ko bari bakigenzura ngo bamenye uko bakwishyuraho mituweli yagombaga kwishyura kandi ngo byararangiye kugeza abamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza barangana na cumi n'umunani ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe imibare byumvikana ko nayo ikiri hasi cyane nkibutsa ko uwo mu cyiciro cya mbere yishyurirwa na leta mu cya kabiri n'icya gatatu bakishyurira ibihumbi bitatu mu gihe uwo mu cyiciro cya kane aba agomba kwishyurira ibihumbi birindwi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu tugeze mu mwanya w'amakuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru mu karere tuyahere mu burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuri wa kane yaremeje ko amajwi yavuye mu matora agaragaza ko evariste ndayishimiye ariwe yatsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi senel uvuga ko kunguruza kuri iyo ngingo yatangajwe n'iyo sentare bitakira ikintu cyihutirwa muri gahunda yaryo mu kiganiro cyihariye umukuru wawo yahaye mugenzi wacu frederike nkundikije agatogwasa atangura asobanura uko yakiriye ingingo ya sentare twayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishyikirije yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishyikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro kandi ikindi twabonye ni uko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba urabye ingabo zari zihari zifoye ntiwiho kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza ukibaza ko byari ibindi bintu ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo n'ikihe turetse ivyo vy'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba kubera yuko ikigaragara mu burundi ni uko abafise igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijana abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafise kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka iryo hinduka rero bobo ntibarishaka nta n'ibyo duteze kubona muri muri muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekerako hari abategetsi bahiganwe muri ayo matora eka abanyapolitiki bahiganwe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare bakaba basaba abanyapolitiki bose ku kubungabunga amahoro n'umutekano abo banyapolitike bo mu bavuga kuri ibyo ni uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu burundi uhungabanwa nande ko uhungabanwa n'imbonerakure zigwa zirabonera abantu zibabura gusa ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe none icyo tuzokora tuzokubahiriza ibyo amategeko ashinga dukora ibyo amategeko aturekurira hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabe iyo bazojana uburundi mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro itubaha inyishu ibashimisha muzoca mwitura sentare yo mu bihugu vyo mw'ishirahamwe rya afurika y'ubuseruko uyu mugambi muracawufise uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ibyo samakunga azotunganiriza abarundi mu gihe abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere amahoro mu burundi azoguma arayavugwa ku rurimi mugabo mu mitima ataye ahari hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora bakavuga ko mu myaka itanu iheze umugambwe mwari murongoye wari waronse amajwi ari arenga gatoya icumi bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga mirongo itanu abo mu bishuri abo ni ba bandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe abatoye ko tubazi n'abibye ko bo nyine bimanga ko bibye mbwa ko atakundi kugira bagumye ubutegetsi bababwirizwa kwiba uwumva ikindi muntu yababwira ari giki wibaza ko abarundi banezerewe no kwama bacurwa bufuri na buhoro batora imibyimba batora imibyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo uwagiriwe n'abakaba ari wapfungwa ibyo nibyo abarundi bibaza ko bahisemo oya namba abarundi bahisemo impinduka mugabo kubera yuko abamenyereye guciza abandi biganje habuze bati ntibishoboka unyene barabyivugira ku mugaragaro ibindi vyemezo turetse ico gitsure n'izo nguvu muvuga ko umugambi uri ku butegetsi na n'umurwi wari ujeje gutunganya amatora byakoresheje ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko nko mu ntara nka zose ni- n'ibi urabye ahantu usanga umuntu bakora ati "Bakabye- bakabyemanga nabo nyene ti uriya yatoye inshuro mirongo ingahe uriya yatoye inshuro mirongo ingahe ibyo si ibyemezo bihagije iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye ukibuka yuko na seni byayinaniye gushyira ahabona urutonde rw'abatora ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajenama ba komine kandi n'amatora yabereye umwanya umwe ibyo biyumva wowe bisigura gute amajwi mwaronse muri iyi nshuro ah, mushirantahe agatongo rwasa ni amajwi ah, ayandi iyindi migambwe itaronse ikintu muzokora kugira ngo nko mu myaka indwi iri imbere ayo majwi arenge ngaho eka muhave mutsinda n'amatora ata mpari zihari ni nk'ibi ibyo gukora ni- ntibirekurwa n'amategeko mugabo ahakuru ni uko abarundi batahura yuko uburundi busumba inyungu z'akagwi k'abantu bakareka kwemera igitsure cy'abiganje kubera ibyo batumve batosigura bakumva yuko babwiza kurondera iteka ryabo imyaka cumi n'itanu abantu bari mu magorwa atagira uko asa imyaka cumi n'itanu twabonye imibyimba itemba mu nzuzi twabonye abantu bapfungwa ataco bazira abantu bazimangana bakabura amarengero bariko ngo bafashwe n'abajejwe umutekano imyaka cumi n'itanu umuntu aja muri sentare ntagire uru- ntihagire uwumucira urubanza ivyo si ivyo abarundi bahisemo mu gihe boshima kubandanya mwene ivyo urumva ko kazoza k'uburundi nanone kazoba kari mu ngorane ikiza ni uko abarundi batahura yuko inyungu z'igihugu zisumba inyungu z'akagwe k'abantu hanyuma kandi bagatahura yuko ingimba idashobora kubaka igihugu na buhoro buhoro igihugu kizotera imbere mu gihe abarundi bazaba batahura ko bose ari abarundi atamwana n'ikinono atabitwa ibipinga atabitwa ibiki bose baka- bakubahwa bakubahirizwa mu gihugu cy'abibara muravuze ikibazo c'ubukene ikibazo c'umutekano muke ibi byose ibintu byiyongereye cyane rwose kuva habaye amatati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'aho habereye amatati mu matora byatanguye kera none kuva muri bibiri na gatanu ugiye ukaraba ingene ibiciro byagiye biraduga n'amikoro ukuntu yagiye aragabanuka wovuga ngo byo- ngo byatanguye muri bibiri na cumi na gatanu kubura bibiri na cumi na gatanu byariyongereye mugabo kuva ba- bagishika ku butegetsi ico ni- ni- niko niko umurongo wagiye umeze wagiye ugenda ugabanuka ibintu byagiye biyangara buke buke kubura bibiri na cumi na gatanu byariyongereye gusumba mwavuze ko ah, amakungu ah, adashobora gutorera inyishu uburundi ariko musa n'abavuga ko mushobora kuzokwitwara ivyo bintu bibiri ntibyaba bitandukanye ntibitandukanye kwitwara ni ukwerekana yuko hariho ingorane mu gihugu kumbure byo natuma abarundi natwe twikubita agashi mugabo inyishu si- si- ntizova mu mahanga abarundi tutaratahura yuko ineza y'igihugu tubwiza kuyirondera twebwe nyine nk'abarundi tukabwirizwa kuyiharanira nte- twebwe nk'abarundi amahanga ubuse nyugu yuba butiza umuhoro twebwe iyo turiko turashihana bo baranezererwa ko baba bafise isoko iyo turiko tura- tura- turakumirana bobo kuri bo nta ngorane baba barose amahirwe yo kwironderera amafaranga mu buryo buboroheye gusumba ndahacu rero kumenya yuko waba utwara waba utwarwa yuko ineza y'igihugu ibwiza kuja imbere ibintu byo kwigungira ko no kurondera inyungu z'akagwi abantu bakagira iyindi ngendo ijanye n'ibihe vya none abanyapolitike bahiganwe muri aya matora nka bose bariko baratera akamu gasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda eka abanywanyi babo bose kugira ngo uburundi bugume mu mutekano ikintu mubwira abanywanyi b'umugambwe cnr ni iki ibyo tubwira abanywanyi b'umugambwe n'ibyo tubwira n'abandi bose icyo twanka ni u- ni u- ni umuntu aja guhahaza abandi n'ubu ndakubwire hirya y'ejo nari nagiye mu rutana kugarukira ku bantu batuririwe inzu intwaro irahari inzego zose kuva ku mutumba gushika kuri provensi abajejwe umutekano niko kuko mugabo abantu baratuririwe amazu indwi yose n'inusu irahera ntawabagarukiye ko ntawagize gute abategetsi muri ako karere bavuga ngo niho bakibimenya abo muco wumva yuko amabi akogwa abakingiwe ikibaba n'intwaro ku ku rwego ruca nke ruriya iyo rero intwari idashobora kuba hagati na hagati ngo ikingire abantu n'ibyabo burya nawe wotera akamo akajana ntacyo biheza ngo bishikeko icyo rero bumenya ni uko icyo dukeneye nk'abarundi ni uko tugira iteka ni uko inzego z'umutekano zitagira ingendo y'abanyamigambwe zigakorera abarundi twese zikaba izitungwa n'uwo ari we wese ntizigire umwana n'ikinono ngo zigire abo zitonesha n'abo zikandamiza kuko uyu munsi ikindi cyishije igihugu abantu bitwa imbonerakure barishyize hejuru y'inzego zose z'igihugu bakora akazi k'abari bo bose izo nzego ukibaza igituma zihembwa mu mafaranga dutanga y'amakori n'amatagisi ukibaza ibyo barimo ugahebura ubwo rero ubwa na mbere bamenya amateka y'umurundi ayo ari yo bakayubahiriza intwaro niyubahe abatwagwa abatwagwa natwe twubahirize amategeko nicyo cyotuma igihugu gitekana abarongwe mugambwe uri ku butegetsi cndfdd bavuga ko umunywanyi cyangwa imbonerakure ikoze amakosa ihanwa ku giti cyayo ibyo bintu n'ibikorwa bikorwa wahe bakaguma baguma bakora bya bintu bine bisubiriza aho bukera umuntu yihweje amajwi mwaronse muzaba mufise uruhara ruhambaye cyane rwose no muri leta eka no mu nshingamateka imigambi muzoshimikira ko ku byerekeye ibyo guhinduka ni nk'iye kugira uruhara mu nzego ni twebwe tuzaba dufata ingingo kuko byose barabyihaye abazaba bafata ingingo nibo no mu gucuranura amajwi nicyo bashatse numva rero ibyo wovuga ngo twoshire imbere twubishyira imbere gute atari ko dufata ingingo abafata ingingo niba bazaba bashyira imbere ibyo bashaka gushikako hari amakuru yatangajwe eka niyo sentare nyine ikaba yarabivuze ko utunenge twabaye mu matora tudashobora gutuma ibiharuro bihinduka aho mwebwe muhavuga ko iki muteranije ibyo mubona ko byabaye nk'ubusuma amajwi mubona yoba ifashe gute oya sentare ibyo yavuze kugira ngo yaratandukanye n'ibyo seni yavuze none seni yari mu bateguye amanyanga yari kuvuga iki sentare ko tuzi nazo nyine nyine zikora yo yari kuvuga iki hanyuma urabye ingabo zari zihari aho hantu urabona yuko umenga kwari no kuyitera igitsure kujyana n'ukuri guca iruhande mugabo ukuri ni uko twari twatsinze twararenza mirongo itanu n'umunani ku ijana mwavuze ko muzo kwitura sentare yo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ryo mu buseko bwa afurika iyo ngingo eka ubwo rubanza muzorushinga ryari maze kuronka isango murafise umunsi ntarengwa muzoshikiriza urwo rubanza oya nta munsi ntarengwa turashinga mugabo tutobikora ku gihe cyabyo akizero kangana iki ko iyo sentare yoyo izobumviriza ibyo kwizera ngo izumviriza cyangwa ntizumviriza ibyo si cyo gikuru igikuru ni uko twerekana yuko hari ingorane muri kino gihugu bazifata nka nkama bazifata minenegwe mugabo tuzaba twakoze icyo tubwiza gukora tuzaba twabyerekanye nicyo gikuru kuri jewe agatungo rwasa umukuru umugambwe cnl mukaba kandi n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika
kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko igisata cy'iyungururizo yaratesheje agaciro ibirego vya leta y'uburundi aho yari yarunguruje urubanza isaba ko utwara inama nshingamateka y'uwo muryango yobogozwa hagashirwa umurundi pierre claver niyo nkuru aratubwira inkuru irambuye
ibirego vya leta y'uburundi igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko catesheje agaciro n'ivyari vyatanzwe haraheze imyaka itatu uburundi bwiyamirije itogwa ry'umunyarwanda martin ngoga kugira atware inama nshingamateka y'uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi bwaburana buvuga ko uwicara muri iyo ntebe yari kuba umurundi nestor kayobera aburanira uburundi yemeje akatari gake k'umunyarwanda martin ngoga atwara inama nshingamateka y'uwo muryango muryango yatowe habonyanzwe amategeko twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya EAR banze guhagarara mu kucaye cyatwavye yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amateka ikora cyaca kubijanye n'ibitigiri biba bihari mu batora e, abashinga amateka b'abarundi ntibatoye n'abashinga amateka b'atanzania ntibatoye ariko ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu c'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico gituma twasaba yuko bovuga yuko amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi ibica bikurikira nuko amatora asubirwamwo bakurije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mu kubina amashinga amateka ejo hashobora gufata iyindi- gu- hashobora kuza iyindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo haza gutera igihugu c'uburundi bi- bi- bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise ku bw'abacamanza ba eyase ibirego vy'uburundi nta shingiro bifise kandi vyatanzwe biteba mu gihe gutwara inama nshingamateka yari yamaze gutangura amabanga yiwe gutyo leta y'uburundi itsindwa muri urwo rubanza nk'uko vyari vyagenze mu gisata ca mbere c'iyo sentare mu ngingo yabo yo kuri uyu wa kane abacamanza ba eyase bagize bati dutegetse ko ikiringo c'utwara inama nshingamateka cubahirizwa ivy'uburundi busaba sentare iravyanse igihe iyo ngingo yasomwa uburundi ntibwari bwarungitse intumwa reka nta n'ico burashikiriza kuri iyo ngingo ico bikoze ingingo yafashwe n'igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru ya afurika y'ubuseruko ni ntabanduka uburundi bubwirizwa kwemera ivyashitsweko nk'uko amategeko abivuga gusa hari abandi bashingamateka ba EAC nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya babona ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri Uburundi no Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa wa bunge pia atoke Burundi.
ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa yase ni umurundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe hoba ingorane zikomeye tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatati bifitaniye ngaha mu karere tutaviriye hasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya yase Sasa kuharibu biashara ya, ya jumuiya Ico kiringo c'inama nshingamateka ya EAC cahora giteye impari gisigaje imyaka ibiri gusa ngo gihere uzoca atwara azoca aba umurundi hakurikijwe ingene ibihugu bigenda birakurikirana muri ico kibanza. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
ndafise inshuti idahemuka ahozana ntacyo ku mutima akayabwira abandi ati wanjeho n'amahirwe yesu kwamukiswe n'uno uko bukeye uko bwije n'inyoni ndwara mu zindi ni ndwara itoroshe nzoja nzoja ku gasozi ka kure sabe imana isumba byose indemeshe mere nk'abandi iri nungu irungurano inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza nyafise inshuti idahemuka ahozana ntayo ku mutima akayagira abandi ati wanje uwo n'amahirwe Mm, oh, oh. kwisi uyo yameze amenyo umutima ukunda ukundishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira Oh, no, no. nzoja nzoja ku gasozi ka kure saba imana isumba inshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi fatuma karara arimasi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanjye aloyizi bigirimana
abakomeje kutwumva mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki